Queen Naomi, your husband really, really enter plenty, plenty trousers, oh, because if one person no drag KBAC today, another one go drag her tomorrow. They go to, to grass goods for inside the palace, not be small thing, no. Oh. It just be as if, say, whether they act Nollywood movie, now every day, one trouble, one casala, my correct, correct people. Ashley be as if, say, she they live for a fool's paradise because she don't they sound like person where they for the Lulu land as we dey hear the matter allegedly una welcome back again to our youtube channel o oh my correct correct people. if that the first time when you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go na im be di real mvp Honorary Ashley don borrow bata eighty though as she don't declare say she no go ever ever marry any other man outside the Kabiyesi, the Oni of Ife. You say after Kabiyesi na Kabiyesi. According to what we hear, Ashley they talk say she they address all those people where they believe say she's not here to stay Ashley don come outside come make a very very bold declaration wey shake the very very heart of the palace queen naomi they look say ah she na me sha na all these women they do all these kitty kitty kata kata for ogo agwụkwana na ike e go tire now. Now only time now e go take ashley take a very very courageous voice stand in the presence of people. They talk all these kind of things. Where she did talk are the one that say the shamelessness of these people, not the shame Now the truth be that because if ashley remember say in a blue blooded woman you see all this woto woto all this unnecessary dragging Where she they allow people? They drag her she for don't drop her. yes no need with a commanding eh, tone oh, no ashley they make all this declaration as we dey hear In the majestic hall of the Ooni of Ife Palace, a storm don brew as Olori Ashley stormed inside the spotlight, making shocking revelation when it e be say it e dey rock the royal household to its very very core. With a commanding presence, Olori Ashley don decide to break her silence, addressing all the rumors and speculation where it is sprawl around for inside the palace in her own words for her Instagram story, she don't passionately defend her marriage. Yes, to anybody wey e care to listen she don't defend her marriage If e they insist say the envy and jealousy wey they e fuel all di rumour wey dey uh, eh, eh, eh, disembars about im relationship with di kbac say na today today im go go scatter everything according to the alleged information we dey hear nobody ask olori ashley Nobody asked Ashley, but the drama doesn't just end there. Olori Ashley don add im voice. E say im na im get right to dey go out dey come back anytime wey im like. Say im know wetin im see for di body of di Kabiyesi wey make am abandon im previous marriage enter dis marriage. Say for am, e no get wetin Kabiyesi go fit to do am for her to leave her marriage again. Say she is here to stay. Hey, God, I beg God. That she's here to stay. Oh. Whether they like him or not, seven of them go fit to pursue him. on for this marriage wey she don't enter with the kabiyesi say if kabiyesi like make e marry one two three four five seven hundred wife put on top of say she go stay you know say na ashley na first start this kind of statement for inside the palace yes e don get when ashley don come outside make this kind statement in the past People take one eye dey look ashley say which kind of statement be this? so e dey encourage kabisi to continue to marry more and more wife even as he don marry you hard wey e be say na you dey give am wotowoto gbasgbos pass dr elizabeth don talk. say ashley no like kabisi for one minute e get some kind thing. wey your wife go dey talk, you go dey aware say this person no love you on di third ashley don passionately declare her undying love for the kabiyesi we dey see am before before not be say na because of say ashley talk am ashley wey kabiyesi dey come and send You e no dey look her face You e no dey do anything for am nothing special the only time wey kabiyesi dey even look eh, olori ashley face na maybe ashley dey carry calabash or e dey do eh, wear calabash thing for am finish na the only relevance wey olori ashley get for inside the palace be that dismissing any accusation of jealousy and ill feelings towards im fellow co-wife o e say she dey paint a picture of a devoted wife wey dey willing to sacrifice everything for the happiness of her husband say although no be every time she dey dey happy for inside this marriage with the kabiyesi but she is going nowhere say she is here to stay however the tension sion dey rise as olorirunke hey <laughs> eh, god eh, olorirunke stay say she sef go stay after all na blue blood wey ronke be na she be so for ashley mind now na only she and ronke na be the most important individuals for kabiyesi life e don dey urge herself o oh, she dey encourage herself say she go stay for her marriage whether car be a see like make e carry woto woto come if all the other olori rice, make dem carry gbasgbos come any wahala wey dem carry come she go match am say she go only continue to dey find how to bring love affection and at ten tion to her husband èwe kábíyèsí o kádé pé lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o i say wetin be this one this one sef na because of love nine person go sell im own im own self worth na the thing wey e dey pain me for the body of all these women no be say you dey travel travel go left and right you dey travel that travel where you dey travel you get sense you dey collect sense for all the travel where you dey travel abi you just dey travel dey go see ash dey also be like those kind women wey be say eh you just want answer present You just want answer and olori na the thing be dat because i no see any love and affection wey ashley dey enjoy for marriage na she dey take her hand dey deceive herself say eh me i'm loved eh kabiyesi love me kabiyesi want me he want me see ashley calm down online in-law no wan drag you na you dey carry yourself dey come shebi after a couple of days now nobody send you nobody see wetin you dey do but you don dey post orishirishi thing for your instagram you don take even me sef i dey avoid to talk about you since but you you just dey post you and Toby don't take instagram like your daily bread and butter Where you go always go post one rubbish or the other hmm correct correct kabiyesi really see wives marry o The kind woto-woto gbas-gbos wey dis women dey deliver for kabiyesi na na na na onto another level o oh, my correct correct people as the palace dey echo with heated exchange and heartfelt confessions wey dey go on we we we dey we, we dey left with uh, uh, questions of what kind of relationship na im Kabiyesi get with these women because the more wey Kabiyesi dey show dem say e no want dem make dem comot make e enter make e start im life with the uh, Queen Naomi the more wey dem dey declare one kind funny or unrealistic love for am. um hmm. na correct correct pipu dey tire me i don talk am before and i go talk am again person wey never chop no dey chook mouth to wetin dey happen for dis palace i dey tell una Hey, eh, na dis particular one now i hear o oh, as i hear am na so i say make i just rush rush package am come informate my correct correct people. make you no forget to like and share the video subscribe to the youtube channel and turn on notification bell your own sef no go spoil i go try bring you more update